iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyadirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu burundi impunzi zagombaga gutaha ziva muri tanzania zasubijwe inyuma kuko amashyirahamwe asanzwe azakira yahagaritswe na leta ni umubabaro n'agahinda kuko ugiye kuraba nk'aho bari bamaze gusezera inshuti n'abagenzi baravuga kandi ko nk'aho bavuye gusubira ahantu bavuye wahasezeye ari ikintu kibabaje cyane uwo ni umwe mu barundi mu nkambi ya mutenderi mu gihugu cya tanzania avuga ku kababaro bafite nyuma yo kubwirwa ko batagitashye iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru aturuka mu ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international rivuga ko icyemezo cya leta y'u burundi gihagarika amashyirahamwe mpuzamahanga igihe cy'amezi atatu kigamije guhutaza no kwivanga mu mikorere y'ayo mashyirahamwe turazigarukaho mu kanya gato amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu gihugu cy'u Burundi abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bari mu nzira bataha basubijwe mu nkambi nyuma y'uko bigaragaye ko amwe mu mashyirahamwe yari asanzwe abakira ari mu yahagaritswe na leta y'u Burundi izo mpunzi zabwijwe rya Amerika ko zitewe agahinda no gusubizwa mu nkambi zari zasezeye ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana hari mu gitondo kuno wa kabiri ubwo impunzi n'imizigo yazo nzurizwa amamodoka babwirwa ko batahukanywe mu gihugu cabibarutse nk'uko tubibwirwa na bamwe mu bakozi b'amashirahamwe zifasha impunzi z'abarundi mu gihugu ca tanzania mu gihe abashoferi bariko bashusha imiduga ngo ifate urugendo igana muri komine ya gisuri intara ya ruyigi muri site y'agateganyo yakira izo mpunzi irahitwa inyabitare bamwe muri izo mpunzi babwiye ijwi rya amerika ko bagiye bumva ko urugendo rusivye abari baje bavye umutenderi imiduga yabapakiye ibaza bazana induta aho bategerezwa gufatira urugendo yafashe inzira ibasubiza mu ikambi yari yabakiriye nubwo bari basezeye ndetse bakagurisha n'utwabo bamwe mu bakozi bakorera mu makambi y'impunzi ziri muri tanzania bashoboye kuvugana n'ijwi rya amerika bamenyesha ko bavuye baronka ubutumwa ko amashyirahamwe yahora bakira ku ruhande rw'uburundi yahagaritswe mu bikorwa vyayo umwe mu mpunzi ziba mu nkambi ya mutenderi disitirigiti ya gakongo yashoboye kuvugana ku itelefoni n'ijwi rya amerika aremeza isubizwa inyuma ry'izo mpunzi uwo murundi aba mu nkambi ya mutenderi amenyesha ko yabonye ibimodoka birebire bisanzwe bitahukana izo mpunzi bine bigarukanye impunzi mu nkambi tugiye kuraba igitigiri rero ni ukuvuga haje ibasi zine navuga mu ibasi imwe imwe haba harimo abantu mirongo umunani ushobora ko harimo abantu amajana atatu na mirongo ibiri nibo bamaze gushika hano imutenderi ubu turi ko turabafungurira uwo murundi ari mu buhungiro mu ikambi y'impunzi ya mutenderi disitirigiti ya gakonko mu gihugu ca tanzania yabwiye ijwi rya amerika ko abagarutse bari buzuye umubabaro ni umubabaro n'agahinda kuko ugiye kuraba nk'aho bari bamaze gusezera inshuti n'abagenzi baravuga kandi ko nk'aho bavuye gusubira ahantu bavuye wahasezeye ari ikintu kibabaje cyane kuko benshi ugiye kuraba bashyira baha amafomu ya feki igikorwa cyo kubagarukana ntibigeze bagishima na gatoya kumva yuko leta y'uburundi isa n'iyahagarikije amashyirahamwe bakasha babwirwa mu gihe bari mu bihangari nduta babwirwa yuko babasubije umutenderi kandi bari bamaze kuhasezera bavuga ko bagiye mu gihugu cyabo kubaka igihugu cy'abavukiro benshi bari batwawe bamaze ikiringo kirekire bariyandikishije bari bavuze ati bari biruhuse atahu ariko ugiye kuraba baca babagarukana vuba ngo barababaye cyane n'agahinda urabye mu maso yabo bagiye kwakirwa n'impunzi nyinshi cyane ubu ugiye kuraba bongeye gutega amaboko bavuga ati twari tugiye kurima twisanzuye dusohoka tutembera mu gihugu cyacu umva n'agahinda gushika no mwanya turiko turavugana abari gutaha bava mu nkambi ya nduta district ya kibondobo ijwi rya amerika ntiryashoboye kumenya uko bangana abategerezwa guhunguka ariko nk'uko bisanzwe bikorwa abahunguka baba ari hagati y'amajana umunani n'igihumbi izo mpunzi zitahuka iyo zishitse ku butaka bw'u Burundi zahora zakigwa n'abakozi b'amashirahamwe akorana n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR mu bikorwa bitandukanye vyo kubakira harimo kubunguruza no kunguruza imizigo yabo kubasuzumurira amagara no gufasha abanyeshuri gusubira mu mashuri ishirahamwe ERC International Rescue Committee ryamuka muri leta zunze ubumwe za Amerika niryo ribafasha mu vyo kwiyunguruza no kuremesha imitima ku batashe bafise hamuka ishirahamwe GVC ryamuka mu Butaliyano naryo ribasuzumira amagara bashitse mu Burundi cane cane inzoya abakenyezi bibungenze n'abagendana ubumuga ayo mashirahamwe ari mu yaherutswe guhagarikwa gukorera ku butaka bw'u Burundi mu kiringo c'amezi atatu amakuru twavanye muri ayo mashirahamwe yahora akora ico gikorwa ku ruhande rw'u Burundi bahagaritse ivyo bikorwa mu ntumbero yo kubahiriza ingingo bafatiwe na leta twashatse kumenya nimba ku munsi wa kane bazokora ico gikorwa co gutahukana impunzi batubwira ko bakiriko barabivugana n'abakorera ku ruhande rwa Tanzania mwishirahamwe Haser bavuga ko bo bajeje gukurikirana uko impunzi zifashwe ku rwego rukuru kuko ayo mashirahamwe ari aba yatsindiye ibikorwa nk'ivyo Haser igatanga uburyo impunzi z'abakongomani ziri mu makamba atandukanye yo mu Burundi aho twovuga nk'akavumu iri mu cankuzo bwagiriza iri mu ntara ya Ruyigi hose ni musuruko bw'u Burundi nari mu buraruko bw'u Burundi gasogwe na Musasa mu ntara za Ngozi na Muyinga nayo nyene ashobora kugira ikibazo co kubura ubufasha bukwiye mu gihe leta itoregeza kuko ayo mashirahamwe ari nayo nyene yarasanzwe afasha mu makambi yakira impunzi z'abakongomani mu Burundi igitega Fidel Danton Sabimana kubw'ijwi rya Amerika hagati aho ishyirahamwe mpuzamahanga riharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international riravuga ko icyemezo cya leta y'u Burundi gihagarika amashyirahamwe mpuzamahanga igihe cy'amezi atatu kigamije guhutaza no kwivanga mu mikorere y'ayo mashyirahamwe Rachel Nicholson umushakashatsi ushinzwe ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi muri iryo shyirahamwe yasabye leta y'u Burundi guhagarika icyo cyemezo kuko kizagira ingaruka mbi ku baturage ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri na Nairobi muri Kenya.
Aganira n'ijwi rya Amerika, Hasheni Colson umushakashatsi muri Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda yemeje ko leta ifise uburenganzira bwo kugenzura no gushiraho amategeko amashirahamwe yisunga mu gihugu. Ariko asigura ko ingingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano iteye kubiri n'amategeko.
Nous étions très surprises et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Et nous étions très inquiètes par cette mesure.
Twaratunguwe twongera duterwa amakenga cane n'ingingo yo guhagarika amashirahamwe mpuzamakungu. Twaratewe umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamwo kandi y'agacinyizo yafatiwe ayo mashirahamwe. Ayo mashirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashirahamwe yafashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka kambi nyinshi ntabwo ari nkenerwa nubwo umupfasoni nicolson avuga ko atari nkenerwa umuvugizi wa perezida nkunziza asanga ingingo yafashwe hageze jean claude karerwa ndenza ko yabivugiye mu kiganiro c'abavugizi b'ibisata vya leta ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hari amashyirahamwe muri ayo ariyizi sindayavuga atunganya inyigisho zo kwigisha abarundi na cyane cyane urwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo ibyo byose urumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu biteye kubiri n'amategeko menshi usanga akomoka ku mareta cyangwa ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye hari amashyirahamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho ibigwanisho aboneraho akaryo ko guca aronka amasoko y'ibigwanisho hari ayandi akoreshwa mu gutera indwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronka amasoko y'imiti mugabo ivyo vyagirije muri amnesty internationale babiha iyindi nsiguro nous trouvons qu'il y a eu beaucoup de confusion ces derniers jours on a eu beaucoup de déclarations qui dusanga harabaye kuzazanirwa kwinshi muri iyi minsi iheze hari ivyatangajwe bihushanye hagati y'inzego za leta umuvugizi wa perezida yagirije amashirahamwe akabi kabishe mbere biratangaje nta n'ishingiro bifise turabona ko mu nama yo kuri uyu wa kabiri ivyo vyagirije bitagarutsweko nibaza ko turi mu kiringo c'aho leta ishaka kwifatira igikorwa c'amashirahamwe muri rusange mu gihugu biraraje ishinga n'urukurikirane rwo kwivanga mu itunganywa ry'amashirahamwe yaba yo mu gihugu na mpuzamakungu uburenganzira bwo kuja mu mashirahamwe buremewe n'ibwirizwa nshingiro bugakingirwa n'ayandi mategeko mu gihugu mugabo muri iyi myaka iheze tubona ingendo y'ukwiyugarirako no gukandamiza abanyamakuru bigenga n'amashyirahamwe yigenga na cyane cyane ayakora ku bijyanye n'agatayakazina muntu hari impirimbanyi zahunze igihugu iki gitsure gishasha ku mashyirahamwe mpuzamakungu kiri muri uwo murongo nyene wo gushaka kugenzura byose ces nouvelles contrôles sur les ONG internationales, ça entre dans cette même uh, tendance de vouloir tout contrôler.
Hasheni Colson anabona kandi ko umunyagihugu ari we ahahombera kurusha C'est clair que la population a besoin des services de ces ONG actuellement. Les Nations Unies ont montré comment les besoins...
biragaragara ko hari abanyagihugu bakeneye imfashanyo zabo mu mashyirahamwe muri iki kiringo onu yerekanye ukuntu abantu bari mu bukene butagira izina mu gihugu n'amamiliyoni y'abantu bakeneye gufashwa ubu ego ni byiza ko ibitaro n'amashuri bishobora kuba birakora ariko hari ibikenewe mu kurwanya inzara n'ubundi bukene mu bantu butazohera mu gihe ihagarikwa rigumijweho Cette suspension est en offre.
uwo mupfasoni yizeye ko leta izogirira impuhwe abanyagihugu bayo igahagarika iyo ngingo Nous espérons que toujours que le gouvernement va, va nous écouter, mais plutôt écouter euh, la population burundaise et leur...
twizeye ko leta izotwumvira ahubwo ikumvira abarundi berekanye ibyo bagona bakivugira ko bakeneye izo mfashanyo ego amnesty international yizeye ko leta iyumvira ariko cane cane ko yumvira abanyagihugu bayo leur propre population et ku munsi wa kane w'indwi iheze inama nkuru y'umutekano w'igihugu yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu yose ahagaritswe mu kiringo c'amezi atatu kuva ku itariki ya mbere uku kwezi kw'icumi urwo rwego ruyobowe n'umukuru w'igihugu bwiwe rwemeje ko amenshi muri yo atubahiriza amategeko yagenga eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika mu rwanda minisiteri y'ubutabera iratangaza ko dosiye z'abasaba imbabazi umukuru w'igihugu zigiye kujya zinyuzwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa johnston businge uyobora iyo minisiteri avuga ko ibi bizagabanya igihe umugororwa yamaraga ategereje igisubizo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika sumutakaboye mu gitabo gishya cy'amategeko hano ibyaha mu rwanda giheruka gusohoka kigaragaramo impinduka zishingiye ku bihano muri iki gitabo gishya igifungo cya burundu y'umwihariko cyajyaga gitangwa cyavanywe mu bihano bishya urwego rushinzwe ubugenzacyaha ribu rwahawe ububasha bwo kujya bwumvikanisha abantu uwemeye icyaha akaba yatanga indishyi aho kujya muri gereza muri iki gitabo kandi imirimo nsimburagifungo nayo izajya itangwa nk'ibihano umucamanza ahanisha uwakoze icyaha aho gufungwa akaba yasabwa gukora imirimo gusa inzego zibishinzwe zigakurikirana uko iyi mirimo ikorwa ibigaragara muri iki gitabo nibishyirwa mu bikorwa bizaba igisubizo cy'ibibazo byinshi bikunze kugarukaho n'abagororwa ibi ni bimwe biherutse kubwirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko iryo fungwa ry'iminsi mirongo itatu muri gereza turasaba ko bishobotse byavanwaho ahubwo umuntu akazajya afungwa ari uko iperereza ryarangiye akabona kwerekezwa muri gereza yaregewe inkiko turasaba ko habaho kuzirikana ko ibihano birebire bisenya imiryango hari hakwiye uburyo bwo kutarangiriza ibyo bihano byose muri gereza ya gatatu mu rwego rw'ubutabera twavuga ko ifungurwa ry'agateganyo ntako risa ariko kugeza ubu ntirihabwa abarikwiriye bose kandi ntibyagombye no kuba gusa umwihariko w'ibyaha runaka biheza ibindi byaha nk'aho kugororoka bireba ibyaha bimwe hari abantu banditse basaba imbabazi basaba kumenya niba ubusabe bwabo bujya busuzumwa muri iki gitabo gishya harimo byinshi bizasubiza ibibazo abagororwa bibazaga ikibanze gikunze kuvugwa n'icyo abantu bafatwa bakurikiranyweho ibyaha bagafungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu yashoboraga kongerwa kugeza ku mezi cumi na kumwe minisitiri w'ubutabera johnson busingi avuga impinduka zizaba kuri iki kibazo aha hari mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku wa mbere w'iki cyumweru mu gihe kiri imbere muraza kubona aba- inkiko zitegeka ngo uyu nguyu agume hanze azajya akurikira urubanza rwe aturutse mu mirimo ye mu- mu byo akora bimu- bimutunze ariko eh, mu mwambike kariya kantu ka- kaguma kamenyekanisha aho ari kuko ubundi ubushinjacyaha bwajyaga bujya ku rukiko bukavuga ngo uyu muntu nimumurekura ntituzongera kumubona araducika nta hantu atuye hazwi kariya kantu kaguma ku kuboko mu byaha mu- mu bihano dufite icyo cyagiyemo ikindi ni uko ubu ku byaha byose ubundi twari dufite ibyaha bikeya bishobora gutangirwa ingwate ubundi hari ubwo umuntu ashobora kuvuga ati mundekure ariko mfite inzu yanjye eh, muba ariyo mufata ubu rero ibyo ngibyo byari ku- byashobokaga ku byaha bikeya ubu ngubu birashoboka eh, ku byaha byose ikibazo cy'abasaba gufungurwa by'agateganyo amaso agahera mu kirere nacyo cyabonewe igisubizo muri iki gitabo gishya minisitiri businge yavuze ko ubu mu gitabo gishya cy'amategeko hano ibyaha mu rwanda byorohejwe Uh, ikindi ni ibirebana n'imbabazi rusange zitangwa uh, na nyakubahwa perezida wa repubulika ku bantu bakatiwe ama- ibihano byabo byabaye itegeko bya- byashyizwe mu maboko y'urwego rushinzwe amagereza kubikora eh, hafi ya byose izindi nzego zigasuzuma ko byakozwe neza kuko ubundi urwo rwego rwakoraga igice kimwe rukoherereza ubushinjacyaha rugakora ikindi gice ayo n'andi mezi atatu nabo bakoherereza minisitiri agakora ikindi gice amezi atatu umuntu mwashatse ko ahabwa asaba imbabazi agashira umwaka ubusabe bwe butaragera aho bugomba kugera kubera izo nzira zose kwemererwa bakoze ibyaha byose kuba basaba imbabazi bizafasha abagororwa baba barahawe ibihano binini kuba bagira amahirwe bagasubira mu miryango abavuganye n'ijwi rya amerika bafunzwe imyaka myinshi batangaza ko basanze ingo zabo zarasenyutse nayo mfite isambu amasambu abiri nako n'atatu ubwo iyo akabande iyi barayintwaye ni ishyamba naryo nsanga ryarafashwe nsubira mu nzira z'ubukene kandi noneho ngeze mu zabukuru intege zanjye zirarangiye gusa iryo terambere rigeraho gute igihe umuntu agize ni kirekire none se mba nari mfite amatungo icyo nari mfite inka izo zaragiye imiryango yaratatanye nsanga umugore yarapfuye ndaza nongera guhanga bundi bushya mbanza kuba ahantu ncumbitse n'inzu yari yarasenyutse asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeze gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hari abantu benshi bakunze guhura n'ikibazo cyo kubura ibitotsi no kudasinzira neza ese ibi biterwa n'iki ufite icyo kibazo cyo kudasinzira yakora iki ibyo bibazo n'ibindi nibyo mugenzi wacu diane ninahazwi yabajije muganga angelus nindereye umuhanga mu bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe indwara nk'iyo bisaba ko uza kwivuza hariho imiti ishobora gufasha umurwayi ameze gutya kuko iyo ni indwara ibintu bisanzwe abantu ngo bamenye yahoze baza kubyifuza ntibabyita ko ari ibintu bisanzwe kuko adasinzira neza kabiri gatatu haba hariho ikintu cyo kirononekara mu bwenge bwiwe mu bwonko bwiwe bituma muri kadoda ashobora kugira ingorane zo kwibagira cyane zo kudafata ku mutwe akibagira n'ikintu afite umuntu akaba yagishize ibyo zose biva ko wamaze iminsi myinshi udasinzira neza bikwiye turabise abandi bakunzi b'ijwi rya amerika benshi baturindire ku murongo arine ikaze ku ijwi rya amerika ego aho muherereye arine hama ucuduga ku ijambo mperereye i bujumbura kenshi na kenshi hari aho umuntu aryama yarusha ari kubera abari akazi cyangwa abana batoya bafite hanyuma umuntu akaryama bikanga ko asinzira mu gitondo umuntu nyine agaca aguma asinzira akumva arusha umubiri wose murakoze murumvise muganga akabazo ka madamu aline abadasinzira mu gitondo bakaguma bagoyagoya kubera ko byanse murabahanura iki ico gitondo ku gatiro kaje babanze baryame canke bakabikira umugoroba mu gihe uwo muntu atakazimira kuba kariho karamuhamagara nziza yoryama iryo tiro kuko itiro ntiriheranwa iyo utariryamye tuzi kugishura ariko nagomba kumubwira ko mu bisanzwe birumvikana igituma atabyuka arushe adashaka kuva hasi adashaka kuva mu gitanda ni uko akamaro ka mbere k'itiro mbere ari ukuruhurira umubiri ndabura umubiri nyine amamisikire n'ibiki kugira ngo mu gatondo imitsi kugira mu gatondo ubyuke umeze neza ikindi nacyo itiro ridufasha ni ukuruhurira ubwonko bigatuma mu gatondo ubyuka wumva mu mutwe ushobora gukora ibindi by'ubwenge kwiyumvira n'ibindi ikindi nacyo ni uko itiro rifasha kugira ngo umuntu ashobore gufata ku mutwe ibyo yamye arabona ari nk'umunyeshuri yamye ariga burya atarose itiro mu ijoro ntiyoshobora kubyuka mu gitondo yibuka ibyo yize ejo hanyuma hari n'ikindi rero ku bana bakiri batoya itiro rifasha ah, ubwonko eh, gukura Eh, novyita gukura mu gifaransa maturation Mm.
eh, du cerveau yego urumva rero uwo muntu ku byiza nimba atacomubuza kubona yaryama mu gatondo Mhm.
nibaza ko byiza yoshaka aryama kuko naho ataryama ah, ntibimukundira ko akora neza mu gihe iryo tiro akirifise Mm, iyo banza akagabanya hama aka- agafuma yemera agacerwa mu bitenge oya niyo abacererwa umva nabo bica bigora muga nubwo aja ku kazi biraza kuboneka kuko aza kuguma asinzira canke niyo abashinzwe gukora ibintu bimusaba kwiyumvira Mhm.
uwo munsi ntashobora kwiyumvira bikwiye Mhm. yego murakoze cyane muganga turase kandi na piyo piyo ikaze Aro, aho uherereye hama akabazo kawe jewe ndi bujumbura mu Burundi.
Mhm.
Rero nagira ndamubaza ikibazo ndihererezaho kubera ni ibintu nanjye bikunda kunshikira.
Mm.
Jewe kweri naho noryama bwije. Iyo hageze hajya saa cyenda saa kumi uriko baca isi yose nsubira kurironka naho noba nateramye kugeza nka minwi mbere saa sita z'ijoro hageze saa cyenda nca nikangura sinsubira gusinzira narahize rero ikibituma narakibuze ha- hageze mu masaha ni hagaciro kaba karyoshe byaranje ikindi kandi nagira namubaze umutaga naho noryama naho nogira gute naho noba ngwaye sinigira no hagaciro ko kumutaga mbega nokora iki kugira ngo kumutaga nanenze ndasinzira nk'abandi byogenda gute narabigerageje biranka Nuko urakoze ca- murakoze urakoze cyane muganga munumvise ikibazo abantu bavyuka ku isaha imwe wewe ngo hageze saa cenda saa kumi aca avyuka birasigura iki hama ku gatiro nako ngo ko ku mutaga yogira iki ngo akaronke mbehoho ni ngombwa mu buzima bw'umuntu kuryama ku mutaga mure kuri ico muhereje ko kuryama ku mutaga ni ubuzima bw'umuntu sinkenerwa Mm, ntibikenewe ko umuntu aryama ku murango mhm, mu bisanzwe itiro kuryama ni mu ijoro ko mu bisanzwe ubwonko burafite akantu gashinzwe gucungera eh, umurango nijoro ku muntu ijoro rikaza umuntu itiro rikaca riza ariko ku murango mu bisanzwe iyo umeze neza ntibategerezwa gusinzira ku murango hanyuma kuri eh, umunywanyi yaje kubaza ikibazo avuga ko aryama akabyuka kare kuri ya saha nyene Eh, sinzi eh, ariko sinzi yuko abyuka yumva ko itiro ryaheze bukeye agakora neza igihe rero yoba aryama itiro rigahera kare kandi akumva nta tiro afise ku murango agakora ibyo ateza gukora byose nta- ntazahumyiza ntazajya gute abo hariho imigwi ibiri y'abantu hariho abantu eh, mu gifaransa twita aba petit dormeur ni abantu baryama akanya gato Mhm.
kandi akanganya n'uwajyanye umwanya muremure Mm.
abantu baba petit dormeur rero bashobora gusinzira amasaha ane Mhm.
akaba akwiye kuri bo abantu bitwa rero aba gros dormeur basanga basinzira amasaha cumi gushaka kuri cumi n'abiri imbere Mm.
kandi bakanganya kuruhuka n'uwaryamye amasaha ane kandi nta na Mugabo- kimwe biheza bikica ku buzima bwabo babiri uryamye Oya, menshi n'uryamye oya.
make ntaco vyica Eh, ni uko baba basanzwe bameze mugabo mu abahinga bemeza ko amasaha akwiye yo gusinzira ari amasaha munani Mhm.
mu gihe rero utayakwije aho yakwiza mu gusinzira no kuvuga ko habaye ingorane mugabo abo bita ba petit dormeur n'abantu eh, n'amasaha ane arabakwira ugasanga abyutse ameze neza nk'umuntu yaruhutse nk'abandi Mhm.
kandi yaryamye akanya gato gusumba bose mbe amasaha meza ga muganga yego amasaha meza haba kuri abo baryama cane kuri- canke kuri abo baryama bukebuke ntihagire ico bibatwara umuntu mwomuhanura kuryama nka sangapi saa moya gushika sangapi nicaho ikiringo ciza co kugira mu gitanda kugira ngo ako gatiro kaze vyoroshe gutyo umuntu abungabunga amagara yiwe Eh, abahinga bavuga yuko kuryama neza umuntu aryama isaha zine Eh, ni ukuvuga isaha zine uziryamye gushika isaha cumi na zibiri ya masaha munani uba wayakwiriye kandi ni naho ni nayo masaha kenshi itiro abantu benshi riza Eh, mugabo kubera ko umuntu yatameze nk'ibindi bikoko umubiri we uramenyera ni ukuvuga ico amenyereye hari n'abamenya kuryama saa moya Mm.
saa moya igeze agatangura guhunyiza hakaba n'uwamenya kuryama saa tanu saa tanu itageze itiro ntiriza urumva rero bivana umuntu muga amasaha ameze yo kuryama n'isaha zine z'ijoro murakoze cane turafise na kwizera ku murongo kwizera ikaze ndabaramutsa mwiriwe aho uherereye hamuduge kw'ijambo Mm, nde ndi mu burundi bujumbura birashika nisunze iki kiganiro ugasanga kenshi nko mu ijoro wateye nkaje birashika umuntu iyo yikanguye ari ikintu fate nko kwihagarika mu ijoro usanga umuntu ntasubiye gutora itiro cyangwa ugasanga ah, ndengeje nk'uko nariko ndabikurikirana umu- umuhinga yariko arabivuga urengeje nka saa yine z'ijoro nkaryama nka saa tanu zirenga uca usanga itiro ari ikintu ingora cyane kuronka cyangwa ugasanga mu ijoro hagati nikanguye hagize nk'igikoma ugaca usanga ibintu birashobora gushika meme gushika nka saa kumi n'imwe z'agatondo hararitora nkaca numva umengo nusubira kandi gusinzira eh, muri aya masaha y'agatondo kandi haba hageze yuko umuntu ajya ku mirimo niyaho inzira umuntu yawufata ugira agerageje uza arasinzira atangorane adace Cyane.
agacira hagati amatiro yiwe Eh, cyangwa urabona eh, benshi urabona ba- bivanye n'ubuhinga bwa none usanga umuntu yasamaye kuri telefone meme haragera n'aho ndarirondera kugi- nkoresheje telefone ndabe yuko byokunda byoba biva kuki Mhm.
murakoze ikibazo cari ico urakoze ugira umunsi mwiza muganga mwumvise utubazo twakwizera ikibazo cya kwizera nacumvise Mhm.
nagomba kumumenyesha ko ku bisanzwe abantu bararyama ayo masaha umunani cyangwa amasaha icyenda cyangwa amasaha mbere cumi Eh, kandi nta muntu n'umwe mu bisanzwe atikangura mu ijoro abantu bashobora kwikangura gusa ntibabimenye kwikanguye nawe ubundi hajya mu ijoro rimwe umuntu yikangura hagati y'inshuro zitatu cyangwa zine Eh, kuko ni ni ibice igice kimwe urakimara ki- k'ikiro ugatangura ikindi ugatangura gushika buce mu gatondo iyo rero wikangura ntusubire gusinzira vana n'amasaha ariyo bigushikira ibyo bintu iyo bigushikira minsi yose dufate nk'isaha cumi z'ijoro ni ukuvuga ko ubusanzwe uba wagize ibyo bita ibice by'itiro eh, bitagiye bikwiza donc bigufi bigufi Mhm.
ukajya usanga itiro ryawe hageze eh, donc umwanya wawe wo gusinzira wawuhegeje mubwawoheza utaraca iyo rero naho ari ibintu bigushikira hagati mu ijoro nk'isaha indwi wajyanye nka saa yine saa rindwi ukoze kuri toriyo wikanguye aho iba ari ingorane ikomeye cyane kuko ni ukuvuga ko wagize nk'ifaze ibiri donc ibyo bita ibice ibice bibiri ni ukuvuga nk'ibice bibiri by'itiro ku bice bitegerezwa kuba bine cyangwa bitanu mu ijoro mu ijoro rimwe kuvuga ko uwo muntu adasinzira ibyo bice byose bikwiye hariho ikintu gikomeye cyane ahomba eh, mu bijyanye no kuruhurira umubiri wiwe no kuruhurira umutwe bisigura ko ibyo byama bigushikira iminsi yose bisaba ku bisanzwe ko eh, utangura kuraba mbega icyo gihe ubyutse iyo ugarutse ushika ukora iki vuga niba waba uva iyo uvuye ugaca ushika ufata itelefone ugashika utangura kuraba ibintu aho ni ukuvuga ko hari akantu hejeje gukuramwo eh, mu mutwe kari gutuma uca ubandaniriza ko usinzira Vyiza Kuko woca usanzwe wirinda.
wikanguye ntateze kurenza iminota itatu utarasubira gusinzira iyo bimeze neza Ah, hamaga muganga ako gatelefone nako umuntu akirinda ukaraba nk'imbere y'iminota ingahe kugira ngo aje mu gitanda kenshi biva no ku bantu hari abantu agiye kuraba iyo telefone mbere atamenye n'ingene yirekuye agasanga yasinziriye Mm.
ya yamutumye ahubwo asinziriye hakaba n'abandi bantu rero iyo yalimino zitonge uyu muco mwinshi w'amatelefone utuma ubwonko bwiwe buca bugira icyo twakwita akazi ke no ukamera nk'ubukora cyane gusoma uko bwari ko burakora Mm.
bigaca bigutuma ugenda ubwo muri ja muri muri eta bita vigilance donc ubwo muri ntusinzire kubera ubwonko wabushize muri mu kazi kenshi bigaca bituma rero uko aho ugiye gusinzira ahubwo haca haza ibindi bintu bindi bigutuma udasinzira ari ibyiyumviro kuko bivanye n'ingene uhejeje bituma ubwonko bwawe butangura gukora uko butariko burakora Yego.
ni ukuvuga rero imbere y'uko uja kuryama nk'iminota cumi n'itanu mbere y'uko uja kuryama byiza wobanza ukaruhuka ivyo byose hanyuma ukaja kuryama nta bintu ariko uraraba murakoze Naco cyane gituma mbere nyine hari n'abantu benshi iyo bize cyane usanga agiye kuryama bimunanira gusinzira Mhm.
Eh, iyo yashizemo ingufu cyane kuvuga ko ubwonko buba babuhaye ritme yo gukora cya mbere coco nagomba kubwira abantu ni uko kudasinzira batokugira babifata minenegwe Mhm.
ibintu bisanzwe ni ukuvuga ko umuntu iyo adasinziriye Mm.
haba hariho ingorane eh, izo ngorane zishobora kuba ari i- indwara ijyanye n'amagara yiwe umubiri wiwe cyangwa indwara ijyanye no mu mutwe cyangwa mbere bikaba ari ibintu byabaye kuko ahaba hadatunganije neza hariho induru hariho amaradiyo araravuga hari itara ritazimye hari umuco utameze neza cyangwa imbere n'aho arara ugasanga ngira ngo ntihameze neza nahone Eh, urumva ni ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu adasinzira Eh, nicyo gituma rero imbere y'uko uza no kwa muganga ubanza ukaraba neza ese ahantu njyama niho eh, amatara yaka ntararamena amaso mbega nta nduru zira ziravuga nta bintu nk'ibyo hanyuma abantu bakamenya neza ko kudasinzira ishobora kuba kandi ari ikimenyetso cy'indwara yo mu mutwe bitanguye aho rero no kuraba nk'uwo muntu akubwira ko adasinzira urashobora no kubona n'ibindi bintu bindi bishobora kukwereka ko yoba atameze neza arakoze muganga angelus nindereye ni umuhanga mu bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe yavugaga ku kibazo cy'abantu babura ibitotsi aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimira injeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma fasil gebeyeho wegeranyije aya makuru na frederic nkundikije wari uyihagarariye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika